mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije aho muri hose ikaze mwese kuri radiyo yanyu mukanya ni ikiganiro muri isanga tuza kuvuga ku ndwara ya depression indwara y'agahinda gakabije ijwi ry'amerika i washington dc muri isanga rero muri iki kiganiro mukaba muri kumwe na eugenia mukankusi ukuntu nari mbivuze mubimenyereye kuwa gatatu ikiganiro muri isanga kivuga ku buzima ku magara y'abantu turavuga rero kuri iyo ndwara y'agahinda gakabije bita mu kinyarwanda mu gifaransa indwara ya depression y'agahinda gakabije ni indwara rero imwe mu zugarije isi biturutse ku buzima butoroshye abantu babayemo cyangwa se banyuzemo muganga araza kudusobanurira kuri iyo ndwara mu kanya rero murabe hafi ya radiyo yanyu muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi ikaze mwese bavandimwe inshuti z'ijwi ry'amerika muri isanga nk'uko nari mbivuze mu kanya uyu munsi turaganira ku ndwara ya depression imwe mu ndwara zitandura ariko zizahaza umuntu mu mibereho ye ya buri munsi twabatumiye rero impuguke mu by'ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe turaza rero kubaha umwanya nk'uko bisanzwe mubaze ibibazo mwifuza gusobanukirwaho muduhe telefone zanyu tuze kubahamagara telefone yacu ya whatsapp mwifashisha iyo muhamagaraho ni ukubanza akamenyetso ko guteranya kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe mushobora kandi no kutwoherereza ibibazo mwifuza kubaza ndetse n'ibitekerezo byanyu kuri facebook n'abatindiye rero reka twakire umutumirwa wacu turi kumwe kuri telefone aho ari kigali mu rwanda ni muganga ushinzwe ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc dr jean damascene iyamuremye muri aho murakomeye ikaze ku ijwi ry'amerika
muraho murakomeye namwe tubaha ikaze hano
nkaba rero mbifurije n'umwaka mwiza nibwo tukivugana muri uyu mwaka nkaba kandi mbashimira no kuba muduhaye uyu mwanya muhaye umwanya radiyo ijwi rya amerika n'abakunzi bayo nk'uko nari mbivuze dutangira hari abantu bagendana uburwayi bwa depression ndetse bakigunga bakabihisha bakabaho ubuzima bubagoye yemwe nabo babana ntibasobanukirwe muri uyu mwanya nagira ngo mu gutangira mutubwire iyi ndwara ni indwara ki
nk'uko bivuze koko indwara ya depression ni indwara ihangayikishije abantu bose haba ku isi muri afurika ndetse no mu rwanda ndetse nanavuga ko ari imwe mu ndwara zimwe twita zitandura ziri ku kigero cyo hejuru nk'uko ubushakashatsi bubigaragaza mu bihugu bimwe na bimwe kigeze kuri mirongo ine ku ijana by'abantu batuye ibyo bihugu turavuga nko ku isi ndetse mu ndwara mbese ziriho ni izo ngizo ni iyo ndwara ya depression ariyo irangwa n'agahinda gakabije kumva wiyanze cyangwa se ukanga ibintu byose ukumva ari nta kintu gihushimishije iyo ndwara koko irahari kandi abantu bagendana nayo batayizi
none iyo ndwara iterwa n'iki
mu by'ukuri indwara ya depression kimwe n'izindi ndwara zo mu mutwe umuntu yavuga ko iterwa n'ibintu byinshi bikomatanyije ari byo twita bayo sayikososho ni ukuvuga ngo ibintu bishamikiye ku mubiri imiterere y'umubiri w'umuntu ubundi bikaba bishamikiye ku mitekerereze y'umuntu nanone bikaba bishamikiye ku mibanire ye n'abandi cyangwa se ku mibanire ye n'ibidukikije icya mbere wenda twavuga hari abantu bamwe na bamwe batari benshi baba bafite imisemburo dore ko depresiyo ubundi ifata igice kigenga ibinezaneza cyangwa se amarangamutima y'umuntu noneho abantu bakaba mu mutwe cyangwa se mu mubiri w'umuntu harimo imisemburo n'ubundi ituma ibyo binezaneza cyangwa se kwishima byiyongera cyangwa se bikagabanuka biturutse kuri iyo misemburo ariko ntabwo ari imisemburo gusa nanone abantu biturutse ubuzima babayemo bakumva batanezezwa n'ibintu biriho cyangwa se uko bariho ari byo byerekeranye n'iriya mitekerereze nabyo bishobora gutuma umuntu agira iriya ndwara ya depresiyo noneho hakaba n'icyo gice cye kigaragaza imibanire ye n'abantu burya uko tubaho tubana n'abandi abantu batubeshaho natwe tukabibeshaho ni ukuvuga ngo uko umuntu abana n'abandi cyangwa se uko abantu bamubanira nabyo bishobora kuba intandaro ya depresiyo irangwa n'agahinda kenshi no kumva ari ntacyo wishimiye ku isi aha muvuze nk'imisemburo muri icyo gice cy'ubwonko kigenga ibineza neza cyangwa kwinezeza ibi umuntu yavuga ko bishobora kuba mu muryango hari ubusanzwe hari nk'abantu barwaye iyi ndwara ya depresiyo mu muryango byaba bivuga ko n'undi hashobora kuzaboneka undi muntu wayirwara
n'ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu benshi bafite mu miryango yabo abantu barwaye ziriya ndwara baba bafite amahirwe menshi mabi yo kugira ngo barware iriya depresiyo ni naho ngaho bitubwira ko imisemburo cyangwa se uruhererekane rwo kuva ku babyeyi n'abana nabyo bishobora kuba intandaro y'uko umubyeyi ashobora kuyisigira cyangwa se kuyisigira umwana we ariko mu by'ukuri ibyo bintu bitatu ko nabikubwiye nibyo iyo bikomatanyije nibyo byihutisha ubuzahare bwo kugira ngo umuntu abe yarwara iyo depresiyo hari igihe umuntu koko aba afite iyo misemburo mikeya itageze ku kigero cyatuma umuntu yishima ariko mu bimukikije hakabamo ibintu bimufasha ntazarware ya depresiyo kabone n'ubwo yaba afite ubwo busembwa bw'iyo misemburo sinzi niba byumvikana birumvikana ese ntandukiriye gatoya nk'iyo misemburo muvuga iba ibaye mikeya bikagira ingaruka kuri ubwo buryo bwo kunezerwa k'umuntu hari abantu ubona mu mibereho yabo bahora bishimye nk'abo ngabo baba bafite imisemburo myinshi
birumvikana hari nk'uko nabivuze ni indwara ishamikiye ku marangamutima ku binezaneza ni mu by'ukuri hari amarangamutima yo mu kigero gisanzwe ari byo nomo mudi noneho iyo rero bigiye munsi y'ikigero y'ikigero y'ikigero kiri kiringaniye niho bijya muri depresiyo naho iyo bizamutse bijya mu kindi gice cy'ubundi burwayi bita mani ni ukuvuga ngo abo ngabo birumvikana bashobora kuba bafite iyo misemburo myinshi ituma banezerwa ariko nanone bigashamikira n'imibereho yabo birashoboka ko baba bafite imisemburo yiyongeyeho gatoya kuko iyo yiyongeyeho kenshi n'ubundi bigwa mu ndwara bita maniya isa naho ihabanye na depresiyo kuko uwo nguwo we aba agaragaraho ibyishimo bikabije mu gihe depresiyo aba agaragaraho ibyishimo bikeya cyangwa se bitariho kubera ko afite icyo kibazo ubundi depresiyo muyita ngo iki mu kinyarwanda depresiyo twayiburiye ikinyarwanda Mm.
cyane kimwe n'izindi ndwara ubundi na diyabete burya ni diyabete Mhm.
eh, na- nayo ntabwo turayibonera ikinyarwanda Ah, tuyita depresiyo Mm.
abantu ba- bakayita agahinda gakabije ariko mu by'ukuri agahinda ni ikimenyetso ikimenyetso.
kimwe cya depresiyo Mm. ubu se mu Eh, rwanda tugomba ku- Eh, tubabwira gutyo ariko abantu benshi bamaze kumenya kumenyera ko izina depresiyo kuko na malariya burya ni ntabwo ari ikinyarwanda Eh, i- indwara nyinshi ntabwo zibone- zibonerwa eh, ikinyarwanda ku buryo bworoshye mm. none mu rwanda iki kibazo cy'ubu burwayi nyine bwa depresiyo cyifashe gute niba hari nk'imibare y'abigaragaza nk'uburemere bw'iki kibazo mwagira icyo mutubwiraho
Eh, ni ni byo koko eh, urazi eh, Eugenie, urabu- urazi ko i- i- ubushakashatsi bu- bu- butwara amafaranga menshi Eh, kugeza ubu rero ubushakashatsi tugenderaho hari ubushakashatsi bwakozwe muri bihumbi bibiri na ni- n'icyenda eh, bi- bu- bwagaragaje ko depresiyo iri hagati ya ya cumi na gatanu na makumyabiri ku ijana by'abatuye u rwanda Eh, ariko iyo urebye mu gice cy'aba- cy'aba- eh, cy'abafite uburwayi bwa burwayi tuvuga bw'ihungabana Mm.
aba bantu twasanze mirongo itanu na kane ku ijana y'abafite ihungabana baba bagendana na depresiyo niyo ngo hari urukomatanyirize hagati y'ihungabana na depresiyo Eh, twavuga ko rero mu rwanda turi Mm.
hagati ya cumi na gatanu na makumyabiri ku ijana iyo ubariye mu baturage bose ariko noneho wajya mu bantu tuvuge eh, nk'abacitse ku icumu cyangwa se aba- abaresikape eh, eh, abacitse ku icumu rya jenoside Eh, aba ngaba akenshi ari bo ba- barimo eh, ihungabana ryinshi Eh, eh, twasanze muri bo harimo mirongo itanu na kane byose ku ijana eh, by'abafite by'abafite ihungabana baba ba- ba- bajyana na na depresiyo Mhm.
sinzi niba ibi ngibi bigaragaza uburemere bwa bwa birasoba kino kibazo mu Mm.
rwanda cyane cyane Mm, birasobanutse ye Eh, byumvikane ko byumvikane ko ihungabana rishingiye ku byabaye mu rwanda twavuga ko ari ah, ari risike factor cyangwa se intandaro y'uko umuntu nawe ya- ya- yagira depresiyo Mhm.
bifitanye isano ye nubwo nta bushakashatsi se bwakozwe nyuma ya bibiri n'icyenda murebye nk'abarwayi babagana mubona iki kibazo cya depresiyo gisa n'ikigenda kigabanuka cyangwa se cyaba cyiyongera hari Eh, na- aho ku isi bavuga ko eh, cyiyongera Na- nanze gutanga imibare yerekeranye na- na- na- n'amavuriro yacu Mm, Eh, ariko ariko ibigaragara ni uko amavuriro ah, bano bantu ba- bari kugenda biyongera ni- ni- nibyo eh, tubyumve neza ni ukuvuga ngo biyongera mu mavuriro ariko ntabwo ibi ngibi bishatse kuvuga ko mu rwanda hose aba- a- aba- abafite depresiyo a- ari benshi ni ukuvuga ngo impamvu biyongera ni uko twashyizeho amavuriro yo gufasha abantu bafite ibibazo byose byo mu mutwe noneho n'imyumvire yo yo ku bibazo byo mu mutwe ikagenda yiyongera mu gihugu bityo abantu baka- bakarushaho kugana a- amavuriro ah, kubera ko bazi ko hari ubufasha bashobora ku- kuhabonera mm, umuntu yanabishima kubera ko ah, ubundi abantu barigunga bakagumana iyo ndwara ntibajya ahagaragara ngo bivuze Ye.
Mm, Eh, mu by'ukuri koko kimwe n'izindi ndwara zo mu mutwe abantu benshi barabihishaga kubera ko bumva yuko ari a- ari ari igisebo eh, ari a- ari intege nkeya ndetse baka- bakabihisha eh, ntibanabivuge ariko ubu ngubu kubera imyumvire igenda izamuka a- abo bafite i- indwara zo mu mutwe zirimo na depresiyo bagenda bava mu kinegero cyangwa se mu bwihisho hanyuma noneho ba- bakavuzu- bakavuzwa na- na- n'imiryango yabo i- ikarushaho ku- ku- ku- kuba- kubajyana mu ma- mu mavuriro yacu ye twibutse abatwumva ko iya radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro murisanga aho tuvuga ku ndwara ya depression nk'uko mumenyereye buri wa gatatu ni ikiganiro ku magara y'abantu ikiganiro ku buzima rero twahisemo uyu munsi kuvuga ku ndwara ya depression nk'uko bamwe muri mwe mwabidusabye umutumirwa wacu akaba ari Dr Jean Damascene Yamuremye akaba ari ari akora mu buvuzi bw'indwara zo mu mutwe mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima ndagira ngo noneho tujye ku murongo wa telefone twakire abakunzi b'ijwi rya amerika ndagira ngo mpere kuri Vincent Vincent uranyumva urahagana he
ndahano i kigali mu rwanda ikibazo cyangwa igitekerezo waba wifuza kugeza ku mutumirwa wacu
kugira ngo mbaze umukinnyi ese iyo ndwara hano mu rwanda iboneka ku kihe gipimo ko bigoye kugira ngo wenda hari nk'umuntu abe yareba mugenzi wiwe ayimushushanyemo ikindi namubazaga niba ese nk'umuntu mushoboye kuyipimamo muramuvura mumuha ibinini cyangwa se mumugira inama kuko akenshi nk'ibintu byo nk'umuntu kuba yigunga agaceceka akenshi hariho nk'igihe ni urugero ntanze nkanjye hari igihe bimbaho nkumva sinshaka kuvuga nkumva kandi ntababaye nta akenshi hari igihe nk'umuntu aba atekereza ku buzima abayemo cyangwa se ikibazo ahuyemo ukaba wumva udashaka kuvuga ukaba mu minota nka mirongo itatu kugira ngo numve ko nanjye nabo ndi muri abo ngabo buretse kujya kurebwa nagira ikibazo yifuza kukubaza kikubaze nagira ngo muhitemo umusubiza dogiteri yamuremye ni mumusubize kugira ngo ndakeka ko yibajije ikigero mu rwanda ikigero ntakibuze kuva kuri cumi na gatanu kugera kuri makumyabiri ku ijana z'abatuye u rwanda tugereranya ko bafite iyo deperesiyo ariko hari ikindi kibazo numvise asa n'urimo kubaza tese umuntu wamenya ute ko afite depresiyo nicyo noneho akabaza ikindi cy'ukuntu tumufasha niko nabyumvise mu by'ukuri kuko abivuze ubundi iyo dupima depresiyo ntabwo tureba ngo agahinda cyangwa se kumva utishimye gusa rero kugira ngo umuntu bamubare ko afite indwara ya depresiyo ni uko bya bimenyetso ayavuze kutishima biba bimara umunsi kandi bikaba bigera ku kigero cy'ibyumweru bibiri ni ukuvuga ngo umuntu utaragera ku byumweru bibiri afite bya bimenyetso bigaragaza amarangamutima cyangwa se ibyishimo biri hasi ibyo ngibyo iyo atarageza ku byumweru bibiri ntabwo tubara ko afite iyo deperesiyo kuko buri muntu wese ashobora kuba dawuni umunsi umwe bugaca mu gitondo yumva afite umunabi ariko nimugoroba ibintu bigasubira mu buryo noneho ntabwo ubu ngubu tumwita ko afite depresiyo keretse depresiyo imaze igihe kirekire cyangwa se ibyo bimenyetso bimaze igihe kirekire noneho sinzi niba aho ngaho byumvikanye noneho kugira ngo tumufashe aho nagira ngo mvuze ni uko iyo dupima hari depresiyo yoroheje na depresiyo iringaniye na depresiyo mbese ikabije hari rero ikigero cya depresiyo bitagombera ko tumuha umuti ahubwo dukoresha bya bindi byo kugorora ibitekerezo dukoresheje ibyo twakwita kanseringi cyangwa se mu yandi magambo bita psikoterapi aho umuntu aganira n'umujyanama akamufasha kugorora ibitekerezo hanyuma noneho ubuzima bugakomeza bitagombeye ko umuha umuti noneho hari izindi n'iyo iyo ikabije igiye mu cyiciro cya gatatu iyo yo dukoresha umuti hari n'abo dushyira mu bitaro tukabakurikirana bari mu bitaro
Vincent wasobanukiwe neza cyangwa hari icyo utumvise
ikindi namubaza kugira ngo mubaze nimba ese bifite aho bihurira ushobora kuba ufite nk'umuntu mwakundanaga wenda mukagirana ikibazo hari nk'umuntu usanga aryamye nk'icyumweru cyose cyangwa ibyumweru bibiri ababaye cyane ari mu gitanda cyangwa se ukaba wacuruzaga ugahomba burundu ukagira icyo kibazo ukaba waryama nk'ibyumweru nkawe biri mu nzu ese ibyo ufite ahantu bihurira ah, n'iyo ndwara ikindi ndi hano i kigali ese iyo ndwara ibone- ba- bayivura hehe mu bituma kwa muganga horoheje niba abaganga ushobora kuba basanga murakoze icyo ngicyo nicyo nagira ngo abe Ye- urakoze vincent yego noneho ni mu musubize nanone mbere ko twakira uwundi nawe utegereje kugira ngo musubize kandi mushimira ibibazo byiza birumvikana ko ah, ah, bino bibazo bishobora gufasha abantu benshi Eh, mu by'ukuri ibyo avuze eh, depresiyo ijyana no kubura ikintu biri ko kubura urukundo ukubura ibintu cyangwa se kubura abantu Eh, ni ukuvuga ngo uretse bya bindi twavuze ko i- imisemburo ishobora kugabanuka ni ukuvuga ngo impinduka z'umu- z'ubuzima nazo zishobora gutuma umu- biba intandaro ya ya ya, ya depression aho wenda tuta tuta- ibiba bisa n'ibihabanye n'aba- n'aba- n'abashakashatsi cyangwa se twe tuba tubimenyereye nuko ntabwo ari gusa ibintu bibi bishobora gutera depression Ah, ah, nubwo ibintu byinshi bibi bikubaho ibyo bi- bitera depression nk'u- nk'u- nk'uwabenzwe n'umukobwa wenda yasabaga ashobora kugira kubabara icyumweru kikarangira akirirwa aryamye hanyuma noneho ikindi kikaza icyo gihe koko bira- birashoboka Eh, umuntu ashobora kuba ah, ku- ku- kumva arwaye in- ku- kurwara ziriya ndwara zidakira eh, bakamubwira bati "U- urabizi ubu ngubu twa- u- urwaye kanseri eh, cyangwa se n'iya- n'u- n'umuntu babwiye ko arwaye indwara nka sida ziriya ndwara mbese zikomeye icyo gihe ashobora ku- ku- kuba intandaro ya depression Mhm.
Eh, u- ubukene n'ubukire nabyo nk'uko yabivuze umuntu u- uwacuruzaga ayunguka hanyuma igihe runaka agahomba nabyo twita shite do nivo cyangwa se ba- n'uwo birukanye ku kazi ah, amanzaganya atatwiteguye nabyo bishobora kuba intandaro ya ya, ya depression Mm.
hari ikindi wenda twakongeraho ni uko n'abantu banywa ibiyobyabwenge depresiyo ishobora gutuma abantu banywa ibiyobyabwenge nk'uko ibiyobyabwenge nabyo bishobora gutera depresiyo Mhm.
Eh, n'ibindi n'ibindi gutyo Ye- Eh, noneho ati ni hehe ati ni hehe nafashirizwa Eh, aha ni ikibazo cyiza mu mu mavuriro yose y'u rwanda uhereye ku kigo nderabuzima ukazamuka ku bitaro by'akarere ndetse ukazamuka ukagera ku bitaro bya- by'icyitegererezo ah, cyangwa se do referanse z'igihugu ndetse noneho hejuru cyane tukabona ibitaro dufite by'indwara zo mu mutwe ari byo ndera izo nzego zose umuntu iyo azi- a- aziganye haba harimo abantu bashobora kumufasha kuri bwa buryo butatu navugaga ye- ubu uburyo bwo kumugira inama cyangwa se bakamugira inama kandi eh, bakoresha n'imiti ndetse n'uko ya- bashobora kumukurikirana ari mu bitaro Mhm.
iyo bikabije Ye. ubwo rero ntihazagire uwiheza ubwo ubufasha busoba- bushobora kuboneka ku mavuriro ayo ari yo yose mu rwanda Eh, rwose rwose ntihazagire uwiheza mu rwanda dufite n'abasipesiyalisite bahagije eh, n'abatari abasipesiyalisite babonye eh, amahugurwa yatuma ba- bashobora gufasha abantu nk'abo ngabo Murakoze.
Eh, urakoze cyane reka twakire ngoboka turi kumwe ngoboka uranyumva alo
Oui, oui.
ye u- urahagana hehe
Eh, ana ndi ngoboka Jean Claude ndi mu ntara y'Iburasirazuba ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda ni mu kagari ka Kirwa.
Ye. ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
Ni ukuri ndabanza kubashimira kuba mu mwanya mwanya tukaba- tukaba tuvuganye. Ubwo none mbaza aba batumirwa bashinzwe indwara zo mu mutwe. Ese mu bushobozi bwo kuvura abarwayi bavura abahagaze gute mu bihe byiciro barimo?
Ubu- ubu- uravuga mu- mu rwanda
Eh, no mu rwanda nyine nimba ba- ba- ba- bahari bakaza ku- kuvura abarwayi Mm.
ese ba- umurwayi ashobora kuza arwaye nko mu mutwe nta bushobozi afite bakabasha kumwakira bakaba bamufasha uravuga mu byerekeranye no kwishyura amafaranga yo kwivuza niyo yaba adafite mituweli Eh, amafaranga kugira abashe kuvurwa iyo aha- aba- abahageze nta bushobozi afite bwo kuvurwa babasha kumuvura nawe akabasha koroherwa nk'abandi Mhm. Ye, urako- Ba- ba- nyine ubwo bakitanga ni nko kuba imbangukiragutabara nyine ukitangira umuti ushoboye utishoboye kuba yakwivuza ikindi nanone ndetse haba hari abakangurambaga bafite bamanuka mu mirenge n'utugari n- n'uturere bajya kureba gukurikirana abantu bafite uburwayi bo mu midugudu bakabazamura badafite ubushobozi bwo kuba bagera hejuru ku rwego rw'igihugu Mhm. Ye, urakoze cyane ngoboka Ah, dogiteri yamuremye ikibazo cya ngoboka kiraganisha ku bushobozi bwo kubasha kwivuza no gusa- gus- Eh, a- a- gusobanurira abarwayi yego, iyi ne- ndwara icyo kibazo ni cyiza abantu benshi bibwira ko abarwaye indwara zo mu mutwe ari abantu ari abantu batishoboye Eh, a- ahangaha ni ukuvuga ngo uburwayi bwo mu mutwe bwo mu mutwe bushobora gufata abantu bose eh, bikurikije bit- bitarobanuye ikigero ngo ni umukire cyangwa ni umukene ahangaha ariko icyo nagira ngo musubize ni uko umuntu wese uko ameze turamwakira kandi tukamuvura Eh, ndetse ubuvuzi bwacu yaba imiti cyangwa se bwa bujyanama na- nu- um- abantu bafite mituweli aribwo bwisungane barabikoresha eh, bikurikije ibyiciro byabo iyo ari mu cyiciro cya mbere ni ukuvuga ngo afa- abona ubufasha ijana ku ijana nta kiguzi atanze kimwe na- na- n'aban- n'abandi baturage bose noneho ushoboye kwi- kwirihira eh, nawe akaba ashobora kwirihira eh, ibyo byiciro byose tura- turabyakira eh, ndetse tukabafasha buri muntu mu- mu kigero arimo Mhm.
Eh, ikindi ya- yabajije abasensesi hari aba- hari abajyanama mufite Eh, ngira ngo murabizi eh, wenda no ku ijwi rya amerika murabizi ko mu rwanda tugira abajyanama b'ubuzima Mhm.
ubu ngubu mu rwanda buri mudugudu byibuze uba ufite abajyanama b'ubuzima batatu cyangwa se bane Eh, tukaba dufite imidugudu ibihumbi icumi na bitanu nk'uko eh, nki- nk'uko imibare tugaragara muri iyo midugudu rero twashoboye ku- guhugura abajyanama b'ubuzima buri mu- buri mujyana buri buri mudugudu ukaba ufite byibuze umujyanama w'ubuzima wahuguwe mu byo ah, mu by'indwara zo mu mutwe bitari kuvura kugira ngo akore ubukangurambaga ndetse ashobora kubona umuntu kureba niba umuntu afite ikibazo cyo mu mutwe kugira ngo ashobore kumugeza byihutirwa adatinze ku, ku mavuriro amwegereye eh, twavuga nko ku kigo nderabuzima niwe agomba gutangirira nk'abandi barwayi byaba bikomeye ikigo nderabuzima kikamujyana ku bitaro by'akarere byaba bikomeye igihe, ah, ibitaro by'akarere bikamujyana ku, ku bigo ku, ku, ku bitaro by'icyitegererezo nka chk chib ngira ngo murabizi noneho byaba bikomeye cyane cyane akaba aribo agera mu bitaro by'indwara zo mu mutwe indera nguko uko u- ah, ubuzima cyangwa se serivisi z'ubuzima mu rwanda ah, zubatse eh, ku bijyanye no gufasha abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe Ye. radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda dukomeze twakira abandi bakunze b'ijwi rya amerika bifuza kuvuga cyangwa se kubaza kuri iyi ndwara ya depression silvestre turi kumwe Ye, urahagana he
ibindi bijumbura mu Burundi Ye, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo nagira bagumye n'iyo ndwara mu Burundi irahari iravuga igakira
Eh, mu Burundi ubwo sinzi niba umutumirwa wacu yamenya eh, uko ikibazo gihagaze ariko nta kuntu yaba idahari kuko nk'uko yabitubwiraga ni ikibazo gihangayikishije abantu ku isi ni ukuvuga ko no mu Burundi irahari bitewe n'ibibazo uko yatubwiye ikiyitera na- na- no mu Burundi naho nta gushidikanya ko yaba ihari urashaka rero kubaza niba ivurwa igakira
none bandikiye
Eh, m- ah, reka tumuhe umwanya gusubiza ntabwo ari ubundi ntabwo ari indwara yandura dogiteri yamuremye numusubize silvestre in- kwandukira ndumva sinzi ni ukwanduza
Eh, ah, ndumva ndumva silivesitire ashaka kubaza niba wenda ni koko ko nk'uko wamubwiye iyi ndwara na- na- no no mu bihugu byose bihugu byose by'isi iyi ndwara irimo uretse mu rwanda mu burundi dufite eh, ibyo duhuriyeho ni ukuvuga ngo byanze bikunze no mu burundi harimo eh, iyo ndwara iyo ndwara rero ntabwo ntabwo yandura eh, uretse ko amarangamutima umuntu ashobora kuba abana n'umuntu wa depresiyo kubera ko adaseka wenda bikaba bya- bya- byagera igihe wenda aka- akaba muri mu- muri ubwo buzima ariko mu by'ukuri ntabwo ari indwara yandura ku buryo umuntu yakwirinda umuntu u- u- uyirwaye Eh, niyo mpamvu rero twakangurira abantu ko umuntu wese ubonye umuntu ufite ibyo bimenyetso twavuze eh, bigaragaza nko na- na- na- n'umunani kutishima bihoraho ko yakwihutira ahubwo kumugeza kwa muganga Eh, mu burundi tu- tuba dufite ukuntu eh, du- tu- tu- duhugurana aba- abarundi ba- ba- bajya baza mu rwanda kwihugura cyane cyane ko twe nagira ngo mu rwanda twagize amahirwe yo yo yo kubibona kare kubera ko o, na- twagize n'ibyago tugira tugira i- eh, mu rwanda habamo jenoside abantu eh, biba ngombwa ko tu- tu- tubona uburyo bwo kugira ngo du- duhangane n'ibibazo bitubaho Eh, ibintu byari bidukomereye cyane hari harimo no- n'ubuzima bwo mu mutwe Eh, ndetse eh, ni ukuvuga ngo hari abarundi benshi baza kwigira mu rwanda kugira ngo ba- tubafashe kugira ngo bashyireho sisitemu nayo imeze neza ndibwira rero ko no mu burundi kandi n'uwaba afite ikibazo ashobora no no kurenga umupaka kubera ko indwara ntabwo ntabwo tuvuga ngo ni umurundi cyangwa se ni umuti Eh, nk'ubu hari ikigo gifite eh, i butare eh, rwose abantu benshi bivurizayo ni aba- ni aba- ni abajabutse umupaka nk'uko babivuga Mm.
bakaza kwivuza mu rwanda Ye, none muri makeya mbere y'uko twakira Eliya iravu- iyo ndwara nyine iravurwa ika- igakira cyangwa ishobora gukira ikongera ikagaruka
oya na- ni ukuvuga ngo indwara ya depresiyo kimwe n'izindi ndwara iyo umuntu yayivuje kare akayivuza neza kandi akayivurirwa ahantu ahantu heza ndavuga mu mavuriro azwi noneho byanze bikunze irakira dukureho n'urujijo ni- uretse na depresiyo n'izindi ndwara zo mu mutwe abantu ba- bazi ko zidakira impamvu zidakira ni uko abantu bivuza bakereye ubu rero bire- birimo biratugaragariza ko bya bindi navuze ko abantu basigaye bitabira amavuriro kandi bakayitabira hak- hakiri kare bishingiye na bariya bajyanama b'ubuzima nababwiye ba- basigaye bohereza hakiri kare abantu abantu iyo depresiyo irakira rwose i- i- i- igakira umuntu nta- ntazi- nti- ntizongere ku murango we gusa kimwe n'izindi ndwara zo mu mutwe abantu ni uko wenda tutabivuzeho abantu batangira kubihuza n'amarozi bakabihuza ne- ne- ne- n'ibya kinyarwanda ngo umuntu yararozwe ngo nyabingi n'ibiki byose sinzi ni bamwe mubizi hanyuma ibyo ngibyo bigatuma babanziriza mu bapfumu no mu bandi bantu babashuka hanyuma noneho tukababona ah, amazi yararenze inkombe noneho bikanaturushya kugira ngo tuzagire iki kintu ba- tubakorera kubera ko batinze kwivuza niyo mpamvu bamwe ubona eh, koko bi- bikunda kubagaruka Na- na- nawe ukuri ni indwara ivurwa igakira ahubwo nongereho ko ari n'indwara ishobora no kwirindwa Mhm. umuntu yayirinda ate rero Eh, uko umuntu yayirinda rero kubera ko ari indwara ishingiye ku cyane cyane imibanire ye n- na- na- na- na- n'ibimukikije igashingira ku ku mitekerereze cyane cyane kurenza uko ishingira ku mubiri w'umuntu yavukanye ibyo ni byo ni aho ngaho dushobora kuguha inama ikuri- ikurikira ni ni ukwirinda kuba nyamwigendaho Eh, ndabizi ko eh, ubu ngubu dusanze du- du- dusigaye turi mu mu- mu- mu- mu buzima bwa bwo kwirwanaho abantu ni- ntibegerane ni ni ngombwa ko umuntu abantu bose ntibaba batabaye nyamwigendaho buri muntu akagira abatisungana nkeka ko icyo gishobora kugira kwirinda ah, kubana neza n'abavandimwe cyangwa se n'abaturanyi ibyo nabyo bishobora kuba intandaro yo ku- yo kwirinda hanyuma hari ikintu kureka gu- gu- gute- gu- gu- gutekereza ibintu byinshi n'ibintu udashobora kugeraho ndavuga mu mitekerereze Eh, kwishimira ubuzima umuntu wenda ah, ah, arimo cyangwa se akareka kwigereranya cyane na- n'abandi Mhm.
eh, ndetse no no no no- no guhindura kugira ubuzima butuma winyagambura cyane kurenza ko ugira ubuzima butuma uhora buri aha niho du- du- dusigaye dukangurira abantu gu- gukora siporo burya ya siporo tujya dukora eh, mu mpera z'ukwezi ari byo sinzi niba mubizi Mm, turabizi.
biriya uretse no no- no kurinda za ndwara z'umutima zirimo depresiyo n'ibiti byo birimo ya- indwara z'umutima na hypertension ubu na depresiyo ndababwira ko exercise cyangwa se eh, gu- ah, eh, ingoro Imyitozo.
imyitozo ngororamubiri nayo ishobora gutuma umuntu yirinda depresiyo hari kuruhuka abakozi cyane cyane eh, ba- bagomba kuruhuka bihagije igihe bakoze ndetse hari ibyo ba- abantu benshi ntibagisinzira depresiyo ijyana no kudasinzira bihagije Eh, ikindi nabwira abantu iyo ufite ikibazo icyo ari cyo cyose shaka umujyanama nta nubwo ari ngombwa ngo ugire umujyanama uyu nguyu bavuga porofesiyoneri gira umuntu wahisemo mushobora gusangira ibi ibibi n'ibyiza mu- mukaganira Mhm. ni ikibazo umuntu afite akakiganira n'undi aho kukigumana mu Ibintu mutima habayeho sisitemu yo kugira ngo umuntu a- agire umuntu yizera muri sosiyete niba afite ikimuraje inshinga akagenda akamu- akamutura ibyo bibazo ba- bakabisangira akenshi ibyo ngibyo bya depresiyo bishobora ku- kwirindwa Eh, noneho hari hari n'indyo yuzuye tujya tuvuga ntabwo ku- kurya neza no kurya byiza burya hari njyewe nkeka ko hari indwara zimwe na- nazo na depresiyo ishobora no kuva no ku no ku mirire hari ubushakashatsi bwa- bwakozwe eh, ibi- ibi- ziriya ndwara ba- nako ibi biriya biryo birimo amakolesteroli menshi nabyo bishobora gutuma haba haba ibyo ngibyo bituma abantu babyibuha depresiyo ishobora gutuma uryoha cyangwa se ukananuka ariko no kubyibuha nabyo bishobora gutuma umubiba intandaro yo kugira ngo umuntu abe agire depresiyo Mm. Yeah, ibyo mu Eh, ndumva izo zaba ari inama Mm.
ariko z'umuntu yagira buri wese ariko na na ye, buri wese na- n'abatwumva Mhm.
eh, ndetse n'abazatwumva ikindi gihe Ye, ah, ndumva nawe uwitwa habihirwe gilbert a- ateye mu ryanyu aravuze ati tubateze yombi i kigali iyo ndwara iri kugenda yiyongera si ku bantu bataruhuka gusa kubera akazi ahubwo no gutekereza cyane nk'abashomeri kubera agahinda n'ubukene iri kutwataka Ah, ni ukuvuga riravuga rero ko irimo kubibasira reka mbwira abatwumva ko ari radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mugume hafi ya radiyo yanyu turakomeza mu kanya ikiganiro murisanga ku ndwara ya depresiyo
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
arakoze thomas kamirindi kutwibutsa uburyo abakunzi b'ijwi rya amerika bashobora kuyikurikira ni ikiganiro muri isanga muri uyu mwanya kivuga ku ndwara ya depresiyo Uh, umutumirwa wacu ni dr jean damascene yamuremye ni umuyobozi cyangwa se impuguke mu byerekeranye n'ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe hari i kigali mu rwanda nagira ngo twongere dusubire ku murongo wa telefone twakire hakizimana uranyumva
ndabumva ye urahagana hehe
ni mu karere ka rusizi umurenge wa bwejeje ye ikibazo cyawe
nazo numva kuri iyo ndwara ya depresiyo numvaga nifuza kumenya si iyo ndwara iterwa n'iki umuntu yayirinda ate si ishobora kuvurwa igakira
ko yari amaze kubivuga ugomba kuba utari uri hafi ya radiyo
ntabwo nari uje ku murongo
ubwo ntihaboneka akanya arongera akubwire muri make cyane kugira ngo tuze kubasha kugira cyangwa reka muhe umwanya akubwire muri make kugira ngo tubone gukomeza
yamugize neza urakoze cyane dogiteri yamuremye ngo aryo hasubiwemo cyangwa se kwigisha no guhozaho ntabwo yadukurikiye nagira ngo mubwire muri make ntabwo ari bibi keretse wenda niba bifite umwanya mutoya nta kibazo hari n'abandi bari barimo kwinjiramo muri kano kanya ariko ni ukuvuga ngo iyi ndwara ya depresiyo ishobora kuba imiterere y'umubiri navuze imisemburo ituma umuntu yishima cyangwa atishima bikurikije urugero rwabyo ariko navuze n'imitekerereze y'umuntu abantu batekereza ibintu biri negatifu cyane n'icyiza kikaba ikibi abo ngabo bashobora kuba intandaro ya depresiyo imibanire y'umuntu n'ibimukikije harimo n'abantu birumvikana nabyo bishobora kuba intandaro ndetse ati ndetse iravurwa igakira ndumva yabibajije mu by'ukuri nabivuze koko hari uburyo butatu bwo kuvura dushobora kukuvura tukugira inama ugakira ari nta muti tuguhaye umuti bya bindi bivuga ibinini ariko dushobora no gukoresha ibinini nubwo no kubana n'umuntu mu bitaro birashoboka na hariya rusizi rwose ntabwo ari ngombwa ngo azi kigali ugiye mu bitaro bya gihundwe ukajya mu bitaro bya mibirizi si ngombwa ngo uze hano uretse n'ibyo ngibyo twashyize n'ibyuma bipima mu mutwe no mu bitaro nko mu bitaro bya mibirizi hari icyuma gipima mu mutwe nabyo bishobora gufasha abantu kugira ngo babagure ku buryo bufasha iravurwa igakira kandi ishobora kwirinda kwirindwa cyane cyane kwirindwa ni guhindura imibereho yawe ya buri munsi nageze aho mvuga ngo tugomba kurushaho kunyeganyega kurenza uko duhora twicaye cyangwa se duhora ahantu hamwe navuze byerekeranye no kubana n'abandi neza navuze no kugerageza guhindura imitekerereze tukumva tukagira ibintu biri pozitivu aho kugira ngo duhore mu bintu bisa nabi arimo
bavuga muti abantu bakarushaho kunyeganyega dore ko ubu noneho basigaye bashaka kugenda gutega igare ipikipiki imodoka ntawe ugishaka kugenda n'amaguru
ni ukunyeganyega ntabwo ari ukuvuga bagomba gukoresha biriya abantu urabona ubu dusigaye twubaka inzu itarengeje etaje eshatu na na etaje enye bagashyiramo asanseri ugasanga abantu b'abasore barabyiganira muri asanseri umwe agiye kuri etaje ya kabiri kubera iki utazamuka izo sikariye ukongera ukazimanuka ibyo gihe byagufasha kunyeganyega hanyuma noneho nibagiwe no kuvuga ko siporo cyangwa se iyo myitozo ngororamubiri ituma izamura ya y'ibyishimo harimo izo za dopamine n'ibindi byose abantu benshi bakora urugendo bakora jogingi sinzi jogingi ni ukugenda n'amaguru hari abiruka hari abagenda bihuta kugenda akagendo ka mu gitondo nk'ikirometero cyangwa se ibirometero bibiri gafasha kwirirwa ufite akanyamuneza ubushakashatsi bwarabigaragaje hari abantu ntarinze kuvuga b'ibyamamare bakoresheje ibyo bintu ugasanga n'imitekerereze yabo urabona imeze neza aha ngaha nongere ngaruke no kuri deperesiyo deperesiyo ituma no gutekereza gutekereza bijya hasi cyangwa se umuntu agatekereza uburyo bwo gutekereza bukaba bukeya ariko rero iyo twinyagambura bituma iyo misemburo izamuka noneho tugashyuha twashyuha ya misemburo ikazamuka akanyamuneza kakazamuka ubwo akanyamuneza kazamuka niko n'ibitekerezo byisukiranya ibitekerezo byiza bikaza hanyuma noneho n'akazi kacu tukagakora neza umuntu ufite deperesiyo nta musaruro atanga kuko unyeganyega nyine umuntu agatembera agakoresha ingufu umubiri agatutubikana umubiri ugahumeka akabona n'ako kazuba ka mu gitondo kakamuha vitamini d nk'uko mwabivugaga noneho akiriranwa neza neza twakire na desire ku murongo wa telefone uranyumva
ndabumva urahagana he
ikirehe ikirehe hanyuma se ikibazo wifuza kubaza cyangwa igitekerezo kuri iyi ndwara ni ikihe
murakoze nitwa desire nahayo agomba gushyikiriza icyumviro ariko yifuza ko adakubwira icyo abivuze ko mu by'ukuri mu rwanda no mu burundi icyo kibazo cya deperesiyo ni ukwita gukwama kukwizera akazoza ugasanga umuntu akitwara nk'abandi ugasanga umuntu ntacoga ntagishaka no kwambara ugasanga aho abandi bajya ku ishuri ugasanga nta mwizero bagifite muri kazoza nuko rero agaza akaba umuntu yiziriwe igihe cyose nibyo mu burundi hari ikigo gifasha abantu hariho abapsikologe bafasha ariko icyo nagomba kuvuga ni uko uraba ukuntu ukomezwa gusuzumwa ukuntu cyane cyane abana n'imiryango igenda itera imbere kuko ubu deperesiyo yagiye ikomera cyane kuko ingo nyinshi abantu barubaka hama abana benshi bagakomeretswa n'uko habayeho ikibazo mu muryango noneho rero iyo deperesiyo kukwama kukwihebura kazoza keza k'umuntu ugaca kuboneka kubona nifuza ni uko boraba ukuntu ari nk'umwana azi icyo kibazo mu muryango bakabona ko atagitwara nk'abandi amaze gushika ku bigo bifasha abantu kugira bagire bamere nk'abandi mu bijyanye no mu mutwe bivuga ko boraba neza uwo mwana ikibazo cye bakamubaza mu muryango bishobotse bakaraba bajya psikologe bakagira amavizite cyane mu muryango imbere yo gutanga ijya miti hari imiti ibaha abantu kugira ngo bashobore gusubira kuba areta normale kuko kenshi usanga umuntu iyo ahinduye imyifato biva ku kuntu aba yagiye ahungabanirizwa developema yiwe urabona nk'urwaruka bakunze kuvuga ngo nk'urwaruka ngo abadoresa abadoresa ugasanga umuntu yariko arabyikinda imyaka cumi n'indwi ngo mwebwe murabadoresa kumbe adoresa ni periyode itegereza kubaho kandi icyo gihe cya adoresanse ni harabaho germinazo cyangwa kugaragara kw'imigambi yose mu buzima n'uburabona icyo ufata ugasanga noneho umuntu uko agenda yigaragaza cyane bakamufata ku mengo ni umuhadoza uko rero abana bagenda bakura bakabafata ku mengo bageze mu gihe bitwara nabi kumbe si igihe kibi ariko n'igihe gitegerezwa haguruka bikenewe ko bafasha abana kugira ngo abantu bagende bakura aba nifuza ko bokomeza kugendera imiryango kugira ngo biteho cyane cyane gufasha abantu mu myifato imiti ikaba ni ubwa deniyeli kuko hari igihe usanga bikaba bikenewe ugasanga bamwikiye ubuzima murakoze Eh, urakoze cyane desire nahaye kuri iki gitekerezo cyawe Ah, dogiteri yamuremye desire agarutse ku kibazo cy'abana nk'abantu bakiri batoya ba- bagira ubuzima bwabo buhungabanywa n'ibintu bitandukanye bo hari ubufasha baba bafite kugira ngo babashe icyo kibazo kibashe gukemuka mu miryango cyangwa se no mu mashuri ashobora no kugira ikibazo mu ishuri hari ikintu bashobora kubafashaho hari abajyanama bahari
Eh, ah, mu by'ukuri ah, ah, agize neza kuko hari ikintu azanyemo eh, gisa naho gikomeye kubera ko ubundi depresiyo ntabwo ipfa kwizana ako kanya turi kumwe Eh, ntabwo iza kwizana ako kanya nk'uko nabivuze cyane cyane izi- indwara zo mu mutwe bifitanye isano n'imibereho umuntu yanyuzemo kuva akivuka ndetse na mbere y'uko akivuka a- avuka ni ni byiza rero ko ikindi ikibazo cya depresiyo cyangwa se indwara zo mu mutwe muri rusange nk'uko abivuze ntabwo ari ikibazo kigomba gushakirwa umuti mu mavuriro gusa ahubwo kigomba gushakirwa ahantu hose mu mashuri yahavuze ariko no mu miryango Eh, wumvise ko avuga ko u- ubundi umwana eh, uko ababyeyi babanye ariko nayo nabivuze uko umuntu abana na- n'abamukikije niba umwana ava mu muryango utameze neza ufite amakimbirane byanze bikunze azajya abona ibintu nabi hari aho hantu yavuze ngo akazoza ke agasanga nta- nta- nta- nta- nta kazoza afite ni ukuvuga ngo umuntu ufite depresiyo buri gihe abona nta ma- n- nta na- nta nta terambere ushobora kumubwira ngo nyuma y'imyaka ngo gira umushinga w'imyaka ingahe kubera ko abona eh, atabona imbere he Mm, aba yarihebye noneho mu mashuri amashuri amwe n'amwe asho- afite abajyanama bashobora kugira inama yaba ari abarimu cyangwa se abanyeshuri ba- bashobora kuba bafite ibibazo ariko amenshi ntabwo afite eh, ubwo buryo ariko mu by'ukuri eh, abantu bose duhura tubakangurira ko ahantu hari nk'amashuri ahantu hateranira abantu benshi cyane cyane urubyiruko aho hagomba kugira abantu bo kugira ngo ba- ba- babe babafasha ariko mbere y'uko dukora ibyo ngibyo ubu ngubu hari porogaramu dufite eh, yo- y'ubukangurambaga eh, bwo kugira ngo duhure na- na- na- n'abantu b'ingeri zose aho ba- bakorera cyangwa se aho baba nk'ubu muri kino gihe u- umpamagaye eh, mu kanya twari turimo tuganira n'abantu bakora mu mapirizo kuko na- twasanze ko na depresiyo iba mu mu mapirizo ndavuga mu mu mu mazu y'imfungwa Eh, ni- noneho aho hantu ni ahantu tutari twanatekereje ko abo bantu dushobora ku- ku- kubatekereza hari gahunda tu- tujya tugira eh, yo kujya mu mashuri eh, kuvuga eh, indwara zo mu mutwe muri rusange na na cyane cyane n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge iyo gahunda irahari Eh, eh, mbere y'uko wenda bu- buri buri kigo cyagira nko nko mu psikologe eh, ariko hari uburyo abantu bashobora guhugura abantu bagasobanukirwa noneho bakaba bashobora kwirinda indwara nk'izo ngizo Mhm. Eh, hari na- n'abari n'abaganga ariko bashobora no kuba banyaruka hari nk'umuganga wegereye icyo kigo yarabihuguriwe ashobora kunyaruka akajya nko mu ishuri rimwegereye biba byoroshye Eh, guhuza abanyeshuri Eh, a- a- hari hari hari porogaramu muri muri minisiteri ya ishinzwe amashuri bita sikuru herifu cyangwa se sante sikorere Eh, iyo iyo iyo iyo gahunda irahari eh, ihuriweho na na mi- mi- n'iyo minisiteri ishinzwe amashuri na minisiteri y'ubuzima Rugo- ni ukuvuga ngo ikigo nderabuzima kiba kiri hafi y'ishuri gifite inshingano zo kugira ngo ba- bajye ba- ba- basura byibuze rimwe mu kwezi ah, ishuri begeranye n'ibitaro by'akarere nabyo biba bishinzwe amashuri ah, yisumbuye mu gihe ikigo nderabuzima gikorana n'amashuri ah, yo hasi cyangwa se ya yandi y'ibanze reka twakire na mimi uranyumva
ego urahagana he
igitega igitega ikibazo cyawe
bariko baravuga ku kintu cy'indwara twavuga nk'akabonge ndibaza indwara
bitewe n'icyo bavuze ku biyayuramutwe cyangwa bibaye n'ibibazo wagize none umuntu iyo bitewe n'ikibazo wagize byohera gute
yego urabaza icyo umuntu yakora cyangwa se igihe yamaze kurwara bitewe n'icyo kibazo yagize igihe yamaze kurwara yokora gute byohera gute cyangwa kugira afashe uwo muntu ari nk'umugenzi wiwe abona afite icyo kibazo ashobora kuba yarumvirije ibi bintu bimufasha gute biranshimishije ko wateze amatwi ukaba wakurikiye ubwo reka muganga ndagushimire cyane kandi by'umwihariko kuba uduhamagaye ntabwo dukunze kubona abakobwa cyangwa abadamu baduhamagara urakoze cyane murakoze cyane nanjye iyi radiyo ndayikunda cyane ujye ubwira n'abandi nabo bakurikire kandi nabo batanga umusanzu wabo
yego ahubwo akenshi muzajye muratubwira
buri wa gatatu ni ikiganiro cy'amagara y'abantu ariko buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru dufite ikiganiro muri isanga cyihariye buri munsi ku bintu bitandukanye ni saa kumi kugeza saa kumi n'imwe ku isaha mu rwanda no mu burundi
murakoze cyane no mu bindi bibazo muzajye muraduha akanya urakoze cyane mimi mukomere cyane aho ngaho igitega
namwe murakoze cyane dogiteri yamuremye nagira ngo musubize mimi
nagira ngo njye nshimire ku bw'umwihariko uwo mimi wo mu burundi kubera ko nawe ageze aho yibaza ati se nka mugenzi wanjye namufashe ariko nk'uko ubivuze sinzi impamvu abategarugori cyangwa se ab'igitsina gore batabajije iyi ndwara yibanda cyane cyane ku bantu sinzi ubushakashatsi ukuntu bwagiye butwereka igaragara mu bategarugori cyangwa se mu bagitsina gore kurenza uko igaragara mu bagabo ariko ndagira ngo ni ukuvuga ngo twari twabivuze iyo umuntu afite kiriya kibazo yanabivuze ati umuntu wenda byaba bitewe n'ikibazo runaka afite ni ukugerageza gushaka umuntu wagufasha uri hafi cyangwa se ibigo iyo ari mu rwanda tumubwira ko ajya ku kigo nderabuzima aramutse agaragayeho biriya bimenyetso ariko noneho wowe niba ufite mugenzi wawe ufite ikibazo ikintu cya mbere tubasaba ni ukutamucira urubanza kuko depresiyo akenshi wa muntu iyo ababaye akakubwira ibintu ikintu cyamubabaje hari igihe usanga icyamubabaje nawe warakinyuzemo ariko n'urwariye depresiyo rero iyo utangiye kumubwira uti akantu nk'aka ngaka niko kakubabaza bigeze aha ngaha ibyanze bikunze icyo gihe uba urimo kumwongerera depresiyo kuko abona ikintu kiba cyaramubabaje n'ubundi ni uko ari ntawe umucira akari urutega cyangwa se ngo abe yamufasha ni ukuvuga ngo wowe rero nawe abagusize mu gatebo kamwe n'abandi bamuteye biriya bibazo reka rero kumucira urubanza ahubwo umukomeze hanyuma icyamuteye kubabara icyo ari cyo cyose ugihe agaciro noneho umube hafi impamvu ngiye kuvuga ko abantu nk'aba ngaba tugomba kubaba hafi cyane cyane iyo nk'abantu bamaze kubyumva bakumva bakumva depresiyo icyo ari cyo ko ari umunabi kumva udafite akanyamuneza ari nta kigushimisha ndetse nawe bikagera igihe wiyanga ni ukuvuga ngo indunduro ya depresiyo tutavuze ni ukwiyahura yerekana bivuga kwica reka duhe ahangaha reka rero niyo duhe mpamvu uyu muntu Reka ugomba kumuba hafi Mm.
igihe cyose a- a- muri kumwe Ye, murakoze cyane rwose dr jean damascene yamuremye ushinzwe ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe mu kigo gihugu gishinzwe ubuzima mu rwanda nagira ngo nshimire abadukurikiye bose ababaje ibibazo nshimire n'abadufashe ku buhanga bw'ibyuma enjeniyeri linasi na inosa kimenyi kuri mikoro ya eugenia mukankusi mugire mwese ubuzima buzira umuze
mubandanye kumviriza radiyo ijwi ry'amerika